Kasala Donboso for the palace of the owner of Ife, my correct, correct people. all these desperados Oloris just dey find one way or the other to get to the Kabiyesi. The tori we dey hear now eh Itai rapper, Itai gele. Make una come closer make I yarn una wetin dey happen recently for the palace of the Ooni of Ife. My correct correct people una welcome back again to my YouTube channel how una dey? If you are hearing my voice for the first time you are welcome and if you be returning subscriber na you gongon be the real MVP. DP. Yes, so the Toyo Odeya allegedly na Olori Ashley o. Olori Ashley don talk say e no go allow Kabiyesi vex. Till Kabiyesi also gift am all the gift wey im don dey gift Queen Naomi. Yes, so this Ojukokoro go land olori ashley for where she go later regret because kabiyesi sef don come outside don dey talk say is an eye for an eye now or a tooth for a tooth. See, any how they want am. Um, if not to put like inside one shukutu, say they go put am um, together. My correct, correct people, these na the people who speak Oyibo, they talk say e, somebody they bite the hands where they feed am. Haba, the tori with the dey now say olori actually don go dey threa ten kabiyesi o say e go report kabiyesi and tobiloba to di appropriate authorities wey dey in charge of carrying children illegally uh, collect pikin for somebody hand and all that make we squeeze people hmm. na wetin olori actually take dey threa ten kabiyesi o because of una know say the tori wey we dey hear before na say she come out with her own demand of everything wey kabiyesi don dey use dey shower queen naomi so the latest one wey she dey demand say kabiyesi must give her her own g-wagon say why kabiyesi go dey show queen naomi all this kind love say queen naomi wey no dey her own standard say queen naomi wey no see where she march or where she go wey queen naomi no fit enter people wey she dey talk to their uh, circle and all that say kabiyesi no go dey treat am as second class person for inside the palace say she no go take am again say kabiyesi must treat her as the wife wey marry her come inside the palace my kubit kubit people hey she know say she no fit use any goddess or goddess this or goddess that. take threa ten kabiyesi yes she no fit because of kabiyesi fit summon all the old um, eh, traditionalist both man and woman make dem help her take bundle with ashley comot for the palace and cease to be im queen again so e no fit come um, threa ten her say she be priestess o so she go do this one or she go do that one but na this one wey she know say true true e be like say e get wetin tobiloba dey hide concerning the twins now she wan take uh, eh, eh, con dey con threa ten kabiyesi now say kabiyesi must give her number one the g-wagon houses type of houses wey dey be for uh, queen naomi e just sha just dey mention things michael west correctable but the tori wey we come dey hear say kabiyesi no shiva o yes so dey say kabiyesi no shiva kabiyesi no fear say kabiyesi tell am say make im dear am say make him there do am say e no dey beg am o say make him find the appropriate authorities those in, in, in charge of child affair and anything make e go report them. make dem come meet am make we go pay I don see am na don see say di bone wey tobiloba uh, eh, olori ashley dey try to chew e don hang am for throat o e don hang am for throat because of if maybe e feel say kabiyesi go start to dey beg am so that or promise am say im go fulfil all the things wey im don ask am to do but una see say kabiyesi no dey dance to to her tune yes if anyhow wey she take carry come kabiyesi go tell am say do as you want i am not going to do what you have said yes you no go force me give you what i don want to give you yes we know say your standard pass pass your standard big pass um, queen naomi own abi you get money pass queen naomi you get class pass queen naomi use your money and buy all those things for yourself use your class and get all those things for yourself do it for yourself because you can do it say in dey do am for queen naomi because of queen naomi no get class e no get kako e no get kako sabi how dey dey call am e no get people wey go help am provide all those things but say you get am my correct correct people even they say olori ashley shock for uh, uh, the response wey kabiyesi give am concerning this matter my correct correct people una dey see olori ashley shey na dey see olori ashley this one na you dey you dey for problem with somebody you dey for enmity with somebody you still dey commit more uh, crime more hatred between you and that person which face they want make kabiyesi take the look her now which face she want make kabiyesi look am because of how woman wey man marry for house go start to dey use things wey you e know say the man still dey kponye kponye e still dey close the matter to know how you wan take settle everything you dey use that same matter dey go dey threa ten am because of material things because of material things my correct correct people even queen naomi wey dey dey give all those things for e no dey enter queen naomi eyes queen naomi sef no even dey interested but because of na her husband dey give her that's why she dey dey appreciate am dey collect am queen naomi na person wey be say even though they no give her those um, gifts even though kabiyesi no build that um, um, olori manor for her even though kabiyesi no gift her with gift she go still be the same humble wife wey she be to kabiyesi yes she go still be all these things wey kabiyesi dey use dey gift queen naomi e no dey touch queen naomi body e no dey change her behaviour for where kabiyesi dey Now, wetin all these desperados oloris don't forget to understand say kabiyesi they see more than wetin im dey see for their body for queen naomi body no be today na kabiyesi don't dey shout say queen naomi na the soul of im soul queen naomi na in this one queen naomi na in that one i the uh, the the earlier time dem realize say them and queen naomi no dey for competition or them and queen naomi no dey for the same level for where um, kábíyèsí dey the better dem get peace for inside this ààfin o the better dem get peace for inside ààfin because of all this drag drag van, van, van, causing chaos up and down because of one woman for how many uh, days how many years now abi how many months now is is disturbing for people wey dey speak english my correct correct people na the matter wey i hear even I hear am i was like haba haba dis one don turn to blackmail and threatening. now olori ashley wan take get wetin she want from kabiyesi hand maka wetin wey tipu ngwanu make we dey look olori ashley whether true true she go go report kabiyesi and tobiloba to uh, the appropriate authorities o oh, go tell them say eh when i come these people dey go carry twins illegally abi no be dem get the children abi everything we hope say she go carry proof come o oh, because kabiyesi dem don tell am say i ready for you go to any authority let dem come we go put leg for one trouser mekoweskowes pipo otu akoham n'ọnụ make dem no forget say na allegedly we hear the matter on no be we follow dem dey stay inside the palace as i dey hear di mata na say eh nibo mekoweskowes pipo must follow me here. am na say make a carry am come give una make una sef follow me hear di kind step wey olori ashley dey take for dis mata ngwanu Don't forget to like share and comment ngwanu na bye